iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira hano i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma ndabasuhuje mwese mbaha ikaze mu kiganiro muri sanga kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika muri sanga
muri sanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya korowado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri sanga ni buri munsi saa kumi muri sanga kandi muragikurikira kuri facebook kuri aderese radiyo yacu no kuri site yacu wa eshatu radiyo yacu viyawe akadomo komu munatugezeho ibitekerezo mukoresheje aderesi yacu ya imeri radiyo yacu arobazi gmail akadomo komu nimero yacu ya watsapu ni yayindi akamenyetso ko guteranya kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ubundi tugendane muri iki kiganiro amashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda aherutse gutangiza gahunda y'imyaka itanu yo gushishikariza abana kugira uruhare mu guharanira uburenganzira bwabo barwanya ihohoterwa ribakorerwa nk'irishingiye ku gitsina gukoreshwa imirimo ivunanye cyangwa guhabwa ibihano bibabaza umubiri abahirimbanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu rwanda bavuga ko batangiye iyi gahunda kubera ko babonaga hari icyuho mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana bityo bikaba byaratumaga rikomeza kwiyongera muri iki gihe uburenganzira bw'umwana bwifashe bute mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu rwanda ni izihe mbogamizi iyubahirizwa ryabwo zihura nazo ni iki cyakorwa ngo abana barusheho kubaho badahutajwe muri iki gihe isi igenda ihindukaho byinshi ibibazo n'ibindi binyuranye nibyo byatumye ijwi rya amerika ribatumirira umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda z'impuzamiryango w'uburenganzira bwa muntu akaba n'imboni y'uburenganzira bw'umwana bwana evariste mu rwanashyaka ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
ye reka tumere nk'abatangira bibukiranya turimo turavuga uburenganzira bw'umwana muri rusange ariko uburenganzira bw'umwana ubundi ni ubuhe
murakoze ngira ngo uburenganzira bw'umwana ubundi bishatse kuvuga urwunge rw'amategeko imigendo ndetse n'imigenzerereze abantu bakuru bagomba abana cyangwa abana bagomba guhabwa kugira ngo uburenganzira bwabo burimo uburenganzira bwo kubaho uburenganzira bwo kwiga uburenganzira ku buzima uburenganzira mu mibereho myiza ndetse no gutanga ibitekerezo mu bibakorerwa kugira ngo ubwo burenganzira bwose bwubahirizwe hashingiye ku masezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu yagiyeho muri igihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda ndetse n'amasezerano n'amasezerano nyafurika y'uburenganzira bw'umwana yagiyeho muri mirongo icyenda ndetse na politiki ikomatanyije y'uburenganzira bw'umwana mu rwanda aho hashimangirwa yuko uburenganzira bw'umwana bugomba kubahirizwa mu nzego zose kandi abantu bakuru bakaba aba mbere mu kureberera bwa burenganzira bw'umwana
nahoze ndeba umuryango witwa humaniyumu ukurikiranira hafi ibijyanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umwana uvuga ko mu rwanda uburenganzira bw'umwana ngo bwaba bwubahirizwa ku rugero rwa gatandatu n'ibice mirongo itanu na ibice bitanu ku icumi sinzi mwe uko mubibona muri ibyo umaze kumbwira ubona iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umwana rihagaze rite by'umwihariko mu rwanda
murakoze cyane ngira ngo njye wenda ntabwo natanga imibare ya gatandatu n'igice ku icumi kubera ko nta bushakashatsi bwimbitse bwo twakora ku bijyanye n'uburenganzira bw'umwana bubarizwa mu rwanda ngira ngo ubwo twakoze bugaragaza ishusho y'umwana mu gihugu hose tuzabutangaza mu cyumweru gitaha ariko kugeza uyu munsi eh, navuga uko uburenganzira bw'umwana buhagaze nko mu byiciro nka bibiri icyiciro cya mbere hari mu rwego rw'amategeko icyiciro cya kabiri hari mu rwego noneho kugira ngo ya mategeko yubahirizwe bwa burenganzira bw'umwana bubashe kubahirizwa navuga ko mu rwego rw'amategeko rwego rw'igihugu navuga ko hashingiye ku masezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bw'umwana avugamo yuko ibihugu byose byayashyizeho umukono bigomba gufata ingamba zifatika zo kurengera umwana imbere mu gihugu mu rwanda hagiyeho amategeko menshi eh, ashimangira ko uburenganzira bw'umwana bugomba kubahirizwa yaba itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ryo muri bibiri na gatanu nk'uko ryavu- ryo muri bibiri na gatatu nk'uko ryavuguruwe bibiri na cumi na gatanu yaba muri politiki ikomatanyije y'uburenganzira bwose bw'umwana yagiyeho muri bibiri na cumi na rimwe ndetse eh, mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani hari itegeko ri- nimero mirongo irindwi na rimwe bare ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ryo kuwa mirongo itatu n'umwe z'ukwa munani bibiri na cumi n'umunani ryasohotse ryihariye ku burenganzira bw'umwana rivuga eh, ibigomba kubahirizwa mu kurengera umwana ndetse rigatanga n'ibihano ku bantu batubahirizwa uburenganzira bw'umwana ikindi ni uko nyirango mu mezi nk'abiri ashize leta yasohoye nanone politiki y'uburyo ikoranabuhanga ritagomba kubangamira abana uburyo uburyo abana bagomba gukoresha ikoranabuhanga ariko ryubahiriza uburenganzira bw'umwana ngira ngo nayo ni intambwe navuga ishimishije leta yateye kugira ngo impande zose zirengera umwana habe ha- zibe zabasha kurengerwa ikindi ni uko yaba imiryango y'uburenganzira bwa muntu yaba n'indi miryango itari iya leta myinshi buno irimo irashyira ingufu mu ba- mu bijyanye no kurengera abana hashingiwe kuri ayo mategeko navuze haruguru cyangwa izo politiki navuze haruguru ubwo mu gice cya mbere navuga ko ku ruhande rw'amategeko kugeza uyu munsi amategeko arengera umwana yose mu gihugu turayafite yuzuye nta kibazo na kimwe kiri mu mategeko ahubwo noneho mu bijyanye no gushyira aya mategeko mu bikorwa bihagaze bite Mm.
ngira ngo kugeza uyu munsi mu rwanda kimwe no mu bindi bihugu byo muri afurika haracyagaragara ihohoterwa ry'uburenganzira bw'umwana haracyagaragara abana basambanywa bakanaterwa inda ngira ngo maze iminsi wumva ko ari kimwe mu bibazo biremereye igihugu muri iki gihe cya none hari abana bagikoreshwa imirimo ivunanye nk'uko ubushakashatsi bunyuranye bwagiye bitangaza yaba ubushakashatsi bwakozwe n'imiryango itari iya leta yaba ubushakashatsi bwakozwe na minisante mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi bugaragaza yuko abana bagihura n'amahohoterwa menshi harimo ihohoterwa ribabaza umubiri harimo ihohoterwa ribabaza umutima harimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse no gukoresha abana imirimo mibi ivunanye ni ukuvuga ngo ku ruhande rw'ugushyira mu bikorwa y'amategeko meza ahari haracyarimo icyuho Ure- urebye hagati y'amategeko n'uburyo ibyakabaye bikorwa hash- hisunzwe amategeko haracyari icyuho gikomeye cyane ku buryo bigaragara ko uburenganzira bw'umwana bugenda buhohoterwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi
sinzi niba mwaba mufite ingero hafi tuvuge z'ubwo bushakashatsi bwagiye bukorwa bijyanye no ku n'ihohoterwa eh, ry'abana eh, ubwo bushakashatsi bwaba bugaragaza iki muri rusange mera nk'u- nk'usogongeza Ingero- ingero- ingero tuba tuzifite cyangwa tunazizi Mm.
tuje nko ku ihohoterwa rishingiye eh, ku gitsina ngira ngo imibare igenda izamuka buri mwaka umwaka ushize wa bibiri na cumi na mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu twari dufite abana basaga ibihumbi cumi na birindwi na magana abiri mirongo ine na bane batwaye inda mu mwaka umwe bigeze mu mwaka wa cumi na barindwi wa- wa bibiri na cumi na karindwi tugira abana basaga ibihumbi cumi na birindwi na magana abiri mirongo inani na batanu noneho bigeze mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani bariyongera baba ibihumbi cumi n'icyenda na- birengaho gatoya ngira ngo urumva yuko ku bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina gusambanya abana no kubatera inda kandi iyo mibare mvuze n'abana bari barasambanyije bakanaterwa inda byumvikana ko abasambanywa ntibaterwa inda bashobora kuba ari benshi kurenza abo ngabo urumva aha ngaha haracyarimo ikibazo gikomeye cyane ikindi ni uko ubushakashatsi bwatangajwe na minisante bwiswe violence against children and youth survey vas bwagaragaje yuko nibura mirongo itatu na karindwi n'ibice bibiri by'abana b'abakobwa bahuye n'ihohoterwa ribabaza umubiri ubwo harimo kubakubita harimo kubakoresha ibindi bihano bishobora kuba bibaza umubiri kubakorera imitwaro iremereye irenze ubushobozi bwabo noneho mirongo itanu n'icyenda n'ibice ku- n'ibice bitanu ku ijana by'abana b'abahungu nabo bakaba barahuye n'iryo hohoterwa ribabaza umubiri bakongera bagaragaza ko abana cumi na rimwe n'ibice umunani ku ijana b'abakobwa bahuye n'ihohoterwa ribabaza umutima noneho cumi na karindwi n'ibice bitatu by'abana b'abahungu bakaba barahuye na- nabo n'ihohoterwa ribabaza umutima cyangwa ribakomeretsa ku mutima ngira ngo kugeza uyu munsi eh, ayo niyo navuga eh, mibare dufite kugeza uyu munsi yavuye mu bushakashatsi Eh, noneho waza ku mirimo ikoreshwa abana ugasanga naho haracyarimo ikibazo n'ubwo ubushakashatsi butari bwagaragaza imibare nyakuri ariko hari abana bagikoresha imirimo ivunanye Eh, hari abana bakoreshwa imirimo yo mu ngo ngira ngo hari ubushakashatsi twakoze muri bibiri na cumi na gatandatu ubu tura- ntiturakora ubundi ngo turebe ariko twari twasanze hari abana benshi bakoreshwa imirimo yo mu rugo kandi nyamara ari imirimo mibi ibujijwe ku bana nk'uko amabwiriza ya nyakubahwa minisitiri eh, w'abakozi ba leta n'umurimo avugamo yuko umurimo wo gukora mu rugo ari umurimo mubi ku bana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani ko bibujijwe kuba ba- abo bana bayikoreshwa ni ukuvuga ngo ayo mahohoterwa aracyahari eh, kandi imibare igenda igaragara yuko eh, hakirimo icyuho cyangwa hakirimo ikibazo kuko abana bagihura n'ihohoterwa rinyuranye
gusambanywa bagaterwa inda tuvuye ku biri cumi na birindwi na magana abiri na mirongo ine na bane tugeze kuri cumi na birindwi na magana abiri na mirongo ine na batanu tugeze kuri cumi n'icyenda bisaga birumvikana ko ari imibare igenda yiyongera uko umwaka ugenda ushira undi ugataha tuzi ko itegeko ry'u rwanda ritajenjeka mu guhana cyane cyane by'umwihariko icyo cyaha cyo gusambanya abana batoya ni iki gituma iyi mibare izamuka aho kugabanuka
Eh, murakoze cyane ngira ngo hano harimo impamvu nyinshi umuntu yavuga mbere na mbere nuko kugeza uyu munsi eh, ibyo bihumbi mba- ha- hari ikinyuranyo kinini cy'aba- cy'abana batewe inda n'abantu bazibateye kuba bakurikiranwa mu buryo bw'amategeko ibi ntabwo ari ukuvuga yuko inzego zacu z'ubutabera eh, zi- zisinziriye cyangwa zitabikurikirana ahubwo ni uko amakuru yarabuze amakuru yarabuze umwana aramara guterwa inda eh, uwamuteye inda akamutera ubwoba ni ukuvuga tuzakwica cyangwa akamufikisha utuntu duciriritse dutuma atabivuga noneho hakabaho n'ababyeyi nk'uko nkunda kubivuga baza hagati y'abana n'ababateye inda bakagerageza kubunga bati ntubivuge ku buryo ushobora no gufata umwana icyo wamukoresha cyose ntabwo amakuru y'umuntu wamuteye inda noneho wa muntu wateye umwana inda yabona eh, ntawe umukozeho nta muntu umukurikiranye akagenda akazitera n'abandi cyangwa n'abandi basanzwe bagakomeza kubikora gutyo ngira ngo iyi ni imwe mu mpamvu zituma eh, ibi bibazo bikomeza kwiyongera ikindi kandi nanone gituma eh, imibare ikomeza kwiyongera ni uko leta yafashe ingamba y'uko abana bose babyariye kwa muganga bagomba kuvayo banditse ba- ndetse bavuze n'ababateye inda ahangaha rero imibare igenda yiyongera amakuru y'abana bazitewe tukabasha kuyamenya binyuze mu buryo bwinshi inzego z'ibanze zirimo ziragenda zikora ibarura amakuru tukabasha kuyamenya niyo mpamvu wumva imibare igenda yiyongera ariko harimo izo parameters nyinshi zo kuba no guhana aba- abakora iki cyaha bikiri gakeya kuba abana bagitinya ku- kuvuga ababateye inda ikindi navuga kirimo nanone igituma bikomeza kwiyongera ni uko eh, abana benshi barimo bara je- ikoranabuhanga ryarazamutse abana baravugana n'abagabo ku ma whatsapp ugasanga niho gahunda zose bazipanze ni ukuvuga ngo hari bimwe ibintu byinshi bituma ihohoterwa rikomeza kwiyongera ariko leta iri gukomeza gushyiramo ingufu natwe twese dufatanyije kugira ngo turebe ko ryagabanuka
ariko n'abantu bakuru ba- bazi ko gusambanya abana batagejeje imyaka y'ubukure ari ari icyaha cyangwa se no gusambana ubwabyo ari icyaha kuri kuri mu mategeko y'u rwanda ariko bagakomeza kubikora ubanza bwana mu rwandashyaka ubanza hari ni- n'ikindi kintu gituma aba bantu bu- ubushake burushaho kwiyongera kuko mura- murabi- murigisha mubirwanya umubare wabo ntugabanuka eh, mu- amategeko ariho barahanwa umubare wabo ntugabanuka hari ikintu mwaba muzi gituma bino bintu ubushake burushaho kuzamuka
Eh, ikindi kintu navuga ni uko eh, ibiyobyabwenge nabyo ni bimwe mu bituma eh, ibi bintu byiyongera cyane abantu bakoresha ibiyobyabwenge bamara kubikoresha bakumva bakwishora ku mwana Mm, ikindi ni uko amakimbirane yo mu miryango mu rwanda muri iyi minsi nayo ni imwe mu mbogamizi kuko umubyeyi arananirwa umugabo arananirwa kumvikana n'umugore we akumva yakwihimura ku mwana cyangwa akumva ku mwana ari we ya- yajya koro gutura bya bibazo bye byo mu muryango cyangwa yajya ku- kuruhukiraho muri za gahunda ziwe bitewe n'ibibazo yifitiye mu rugo ibiyobyabwenge n'amakimbirane mu muryango nazo ni zimwe mu mpamvu zituma eh, ibi bintu bikomeza kwiyongera ikindi kintu ntatinya kuvuga ni uko irari mu bana nabo ubu ryabaye ryinshi abana barimo baragenda basukwa n'utuntu tworoheje abana barava ku ishuri aho gutaha iwabo bakajya mu ngo cyangwa bakajya mu basore ibyo nabyo irari naryo ni bimwe mu bikurura abagabo gutuma ba- babasha gusambanya abana cyangwa babasha gukomeza gusambanya abana hirengagijwe yuko ibyaha biremereye cyane ibihano biremereye cyane bibategereje ariko izo ni zimwe mu mpamvu nazo zikomeza kugenda zitiza umurindi iki kintu ibyo rero ngira ngo nibyo byatumye mutangira gahunda mwise ko igamije gushishikariza abana kurengera uburenganzira bwabo iyo gahunda iteye ite
Eh, murakoze cyane mu by'ukuri eh, hashingiwe ku itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ryo muri bibiri na gatatu ryavuguruwe na cumi na gatanu hashingiwe ku ku ngingo ya kane y'amasezerano nyafurika y'uburenganzira n'imibereho myiza by'umwana yo muri mirongo icyenda hashingiwe ku ngingo ya cumi na kabiri ya y'amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bw'umwana by'ubutabera n'icrc yose yashimangira y'uko uruhare rw'umwana mu bimukorerwa ari ingenzi cyane turimo turashyira ingufu cyane cyangwa mu minsi yashize twashyiraga ingufu cyane mu gukora ubukangurambaga bwigisha abantu bakuru kwirinda abana ariko ugasanga twirengagije uruhare rw'ingenzi rwa wa mwana muri rwa rugamba turi kumurwanirira niba turi kurwanya abasambanya abana ariko umwana tukamwirengagiza ni ukuvuga ngo ntawe twaba turi gukemura ikibazo mu by'ukuri kuko abana nibo ba mbere bagomba kumenya kuvuga oya umwana ni ugomba kubanza akamenya uburenganzira bwiwe akamenya ko niba atavuze umuntu wamuhohoteye yari ahubwo ashoye n'abandi bana cyangwa nawe ubuzima bwe bushyize mu kaga akamenya niba ahuye n'ikibazo ko agomba gutabaza polisi cyangwa ribu cyangwa izindi nzego zimwegereye ni ukuvuga ngo ubundi urugamba rutarimo nyir'ubwite ntabwo tushobora kurutsinda ni ukuvuga ngo niba twebwe turi guhangana ngo abagabo bigishwe abantu bakuru bigishwe twirengagije icyo gice kinini cy'abana ari nabo ibi bintu byose bikorerwaho twaba turebye hafi niyo mpamvu rero twatangije ubukangurambaga cyangwa bugamije gufasha abana kugira ngo abana ubwabo basobanukirwe n'uburenganzira bw'umwana basobanukirwe ibihano bihabwa abantu bahemukira abana basobanukirwe imirimo mibi imirimo mibi cyangwa ihohoterwa ry'abana ni irihe noneho nibamara kubisobanukirwa bamenye ngo uruhare rwacu mu kurwanya iki kintu ni uruhe niba ari twebwe ba mbere bo kuvuga oya niba ari twebwe ba mbere bigiraho ingaruka niba ari twebwe ba mbere wenda tunagendera ku irari tugasanga n'abo bagabo niba natwe ibiba biza bikatugiraho ingaruka zikomeye cyane kandi bigakomeza kwiyongera ni gute twagira uruhare mu kwihagararaho cyangwa mu kwirengera ndetse n'abana bagenzi bacu tukabasobanurira ko uruhare rw'umwana mbere ya byose ari ingenzi ku bijyanye no kurengera uburenganzira bwiwe kuko mu mahame y'uburenganzira bwa muntu bavugamo yuko uburenganzira ntabwo ari ikintu umuntu bamuzanira ngo bamushyikirize aho ngaho ngo akira ahubwo uburenganzira umuntu agomba kubanza kubumenya yamara kubumenya akanabuharanira rero twebwe tugomba kwigisha abana bamenye uburenganzira bwabo bamenye ubwoko bw'ihohoterwa bakorerwa bamenye n'ubuhe buryo bakoresha mu guharanira bwa burenganzira bwabo dufite ababyeyi benshi bigaragara ko bagiye bahohotera abana babo yaba n'ibyo byo kubatera inda dufite ababyeyi bateye abana babo inda dufite ababyeyi nibo birirwa bakubita abana hirya no hino uvuga ngo abo bana bagomba kubanza kumenya ngo nubwo ari umubyeyi wanjye ariko iki iki kintu ankorewe mu rwego rw'amategeko n'ihohoterwa ni gute ndirengera imbere wa muntu umhohoteye niba ari umubyeyi wanjye ndanyura mu zenzira kugira ngo nanone umubano hagati yanjye n'umubyeyi utaza gucika ndanyura mu zenzira ariko bwa burenganzira bwanjye bwose bwubahirizwe niyo mpamvu rero twatangiye gahunda yo gutoza abana uburenganzira bwabo no kubamenyesha ko aribo ba mbere mu kuburengera no kubuharanira ariko tutirengagije n'inshingano zabo kuko uburenganzira n'inshingano birajyana hari igihe umwana ahohoterwa wenda ari uko yishe zimwe mu nshingano ziwe tunabatoza kubahagarara neza mu nshingano zabo ariko nanone bagahagarara neza mu kwirengera no kwirwanaho imbere y'ikintu icyo ari cyo cyose cyabahohotera
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda hano i washington dc tugeze kuri saa yine n'iminota cumi n'irindwi i kigali n'i bujumbura ni saa kumi n'iminota cumi n'irindwi umutumirwa wacu ni bwana evariste mu rwanashyaka turaganira ku burenganzira bw'umwana reka noneho tujye ku mirongo ya telefoni dufiteho abantu batatu dufite gaspar dufite kwizera dufite na abdul reka duhere kuri gaspar ikaze mu kiganiro muri sanga
yego yego kandi murakoze kuduha umwanya natwe nk'abakurikiye ikiganiro muri rusange
uhamagawe urihe gaspar
ubu tuvugana gutya ndi mu gihugu cy'u rwanda mu karere k'ubugesera ye ni igitekerezo cyangwa ni ikibazo ufitiye bwana evariste
bo icyo evariste yenda ni nko kumushimira yenda ku bukangurambaga bari kugenda bakora mu rubyiruko kugira ngo basobanukirwe n'uburenganzira bw'umwana ariko burya ni byiza pe kandi nk'umuntu uhohoteye umwana burya akwiriye kugira igihano wa mugani gikakaye kuko uwaba ahohoteye ni umujyambere ni umuntu ejo uzasanga afite iterambere muri rusange icyo namushimira rero yewe ni ukuvuga ngo ahubwo bakomereza aho ngaho rwose ugenda bashyigikiye ku giti cyabo pe nko gushima rwose so gaspari rero wowe byari ugushimira ibikorwa birimo gukorwa na iriya mpuzamashyirahamwe
cyane rwose ye urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe ukoze urakoze no gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika
murakoze namwe munsi mwiza ku murongo wa telefone kandi dufite kwizera karibu karibu mu kiganiro muri sanga kwizera
murakoze cyane jopfu mitaguma ndabashimiye cyane muri rusange ijwi ry'amerika ndabashimiye
natwe turagushimiye
ndi i kigali mu rwanda ku kacyiru yego ye
nari ngize ngo mbaze uwo muntu uwo mutumirwa wacu Mm, arakumva atubwiye mu by'ukuri ah, imibare ukuntu abantu bagira uruhare mu ihohoterwa rya- ry'uburenganzira bw'abana umubare ukuntu ugenda wiyongera Mm.
nge biteye impungenge biteye na ni ibyo kwibazwaho cyane mu by'ukuri ndabaza uti se ah, byaba harabayeho oh, kugenda gake k'ubukangurambaga cyangwa se adusobanurire ubundi hakorwa ubukangurambaga bungana iki cyangwa mu buhe buryo kugira ngo abo bana baba bakorewe ihohoterwa batange amakuru kugira ngo ko mu gutanga amakuru bizaviramo ko n'abandi bagira uruhare mu kubahohotera bafatwa kandi bakabihanirwa by'intangarugero Mhm.
Eh, Ni- ntekereza ko ikomeza Yego.
ikomeza Mm. narindi nafite ikindi gitekerezo Uh, ikibazo cy'ubushobozi buke bw'ababyeyi ari imbogamizi ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa- bw'abana impamvu y'iki kintu ntekereza ko murabona mu bihugu biri mu- bikiri mu nzira y'it- ya- ya- y'amajyambere abaturage benshi bugarijwe no- n'ubu- n'ikibazo cy'ubushobozi buke ubukene nicyo nshatse kuvuga hari aho usanga abana bitewe n'imbaraga nke ababyeyi baba bafite babwira abana kujya mu kazi bagatangira kubakoresha imirimo ivunanye babohereza aho bakorera imirimo mu nganda mu mirimo y'ubwubatsi itandukanye ugasanga nabo ni bamwe mu bo batezeho amakiro a- amaronko bakajya gukora bagahembwa bakazana amafaranga mu muryango numva njye mu by'ukuri iki kintu nacyo ari ikibazo gikomeye ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu sinzi icyo wenda umutumirwa yaza kubivugaho ye urakoze cyane kwizera ubwo wowe urabaza uti ubukangurambaga bungana iki ukongera uti eh, aba- ababyeyi aho gutunga abana usanga kubera ubukene abana aribo bajya gukora bakaza gutunga ababyeyi mu kanya bwana evariste mu rwanda shyaka aragusubiza niba nta kindi kibazo turagushimiye kuba wateze amatwi ikiganiro muri sanga n'ibitekerezo byawe duhaye Mm, nibyo nanjye ndabashimira ye reka noneho twakire abdul mbere y'uko eh, evariste atanga ibisubizo abdul ikaze mu kiganiro muri sanga abdul
alo eh ndakumva
ye ikaze mu kiganiro muri Hello.
sanga
ndakumva cyane amahoro w'ikuti rya amerika amahoro amahoro
eh jewe ndi mu kirundo mu burundi yegwe
none uwo mutumire wacu nashaka mu ndamukirije arakumva
Eh, none hari ingingo barimo barafata cyangwa amategeko yozo garukira abana ko mbona muri ibi bihugu byacu bakoreshwa ubugihe baremereye
ehe ngira ngo icyo yari yagishubije yari yavuze ko amategeko ariho eh, n'ingingo zirimo gushishikariza abana kugira uruhare mu guharanira uburenganzira bwabo nibyo turimo tuganiraho ubanza ubanza yabivuze utara utaratega amatwi radiyo Abdul turagushimiye cyane wakoze gutega amatwi radiyo ijwi rya Amerika reka noneho tugaruke kuri bwana Evariste mu Rwanda shyaka ibibazo wabyumvise hari abagushimiye hari eh, abakubajije ibijyanye n'ubukangurambaga bukorwa eh, umwanya n'uwawe
murakoze cyane Eh, ngira mbere na mbere nanjye nabanza gushimira aba bari abashimiye ndetse n'abatanze ibitekerezo byose kuko eh, uru rugamba turimo ni urugamba rusaba imbaraga za buri munyarwanda wese cyangwa imbaraga za buri muntu wese eh, yakabaye kumva ko ari urwe ubwo rero iyo habayeho gushima natwe turabyishimira kuko tuba twumva yuko eh, n'abandi dufatanyije cyangwa bashima n'ibyo dukora kandi bikadutera n'ingufu Eh, kwizera yabaje ati kugenda gake k'ubukangurambaga eh, ngira ngo hano ntabwo nabyita ko ubukangurambaga buri kugenda gake ariko ngira ngo navugamo yuko iki kibazo abantu udaharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa n'izindi nzego zinyuranye gisa nkaho cyadutunguye eh, nkunda kuvuga ngo turimo turitabara twaramaze guterwa kuko twashidutse aha ibihumbi byinshi baratwaye inda nubwo hari hariho wenda amategeko ariko ntabwo harebwaga neza na implementation yayo ariko navugamo yuko aho karadisidi hagaragara ubushakashatsi muri bibiri na cumi na kane na gatandatu bugaragaza uko ikibazo gihagaze inzego za leta zose zarahagurutse yaba kuva ku mukuru w'igihugu bwe atanga amabwiriza cyangwa avugamo yuko hagomba gushyirwa ingufu nyinshi cyane mu kurwanya gusambanya abana ndetse no kubatera inda ingamba nyinshi zirafatwa abaminisitiri barahaguruka inzego zose za leta zifite aho zihuriye n'uburenganzira bw'umwana zirahaguruka zikora ubukangurambaga bunyuranye ndetse n'imiryango myinshi inyuranye iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse inafite imibereho myiza mu nshingano zayo yarahagurutse ubukangurambaga burakorwa ubukangurambaga burakorwa hirya no hino mu gihugu ku maradiyo turabivuga ku mateleviziyo turabivuga inama n'ababyeyi inama n'abantu banyuranye bafite aho bahuriye n'umwana navugamo ko ubukangurambaga buhagije aho bwagasigara hibazwa mu bukangurambaga ko buri guhaza ko buhagije ni iki gituma ibintu bikomeza kwiyongera cyangwa bitagenda bigabanuka ngira ngo hari za mpamvu natangiye mvuga yuko n'abana ubwabo bagomba kuba bagomba kubigiramo uruhare ndetse n'amategeko agahana by'umwihariko abantu bakora iki cyaha ariko hakabanza hakamenyekana n'abo bantu kuko navuze ko amakuru yo kubamenya akiri make cyane ndagira ngo ndetse nanibutse yuko ku munsi w'umwana wa afurika wabaye ku wa makumyabiri z'uwa gatandatu muri bibiri na cumi n'icyenda mu rwanda nibwo twawizihije insanganyamatsiko yari ukurwanya gutwita kw'abana gusambanya abana no guterwa inda kw'abana batoya ngira ngo yari yo nsanganyamatsiko kandi n'ubukangurambaga bwabereye mu gihugu hose bwabanjirije n'ibyo bita dbd clinics nabwo byabereye hirya no hino mu gihugu bikozwe na minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango ndetse ifatanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe abana n'indi miryango ikorana nabo muri urwo rwego ngira ngo navugamo ko ubukangurambaga kugeza uyu munsi burahagije ahubwo noneho nk'uko natangiye mbivuga ubu hatahiwe ko abantu bakuru bamaze kumva wenda bakaba batari gushaka guhinduka cyangwa batari gushaka kugabanuka kuri izo kuri izo kuri izo ngeso ni gute abana ubwabo noneho nabo barahaguruka ubwana abana bakihagurukira hari abana njye ashima cyane ejo bundi hari abana ba gatsibo bakoresheje inama ubwabo batumira abana bagenzi babo bakora igitaramo batumira abayobozi baganira uburyo buri mwana bagomba kugira uruhare mu kwirengera binyuze mu makerebuzi bagenda bahuriramo ngira ngo ni ibintu biri kugenda bitanga umusaruro ariko rero twahinduye umuvuno tuwuganisha ku bana ariko bitanabujije kuko n'abantu bakuru ubukangurambaga buhagarara ariko ubu ngubu no ku bana turi gushyiramo ingufu nyinshi cyane kugira ngo basobanukirwe neza n'ibiri kubabaho basobanukirwe neza n'uruhare rwabo mu biri kubabaho basobanukirwe neza n'uruhare rwabo mu kurwanya ibiri kubabaho arongera aragaruka ngo ubushobozi buke bw'ababyeyi ntabwo byaba arimo nyirabayazana wenda hakaba n'ababyeyi bohereza abana mu mirimo ivunanye kugira ngo wenda babone indonke cyangwa babone amaramuko ngira ngo uretse no kuba babohereza mu mirimo ivunanye kugira ngo babone amaramuko wenda yo kurarira dukora n'ubushakashatsi hari abana batubwiraga ngo ngewe kugira ngo ntware inda mama yaratahaga agataha aganye ifu akambwira ngo ngende njye gushaka uburisha ukibaza umwana w'imyaka cumi n'ibiri cumi n'umwana ajya gushaka uburisha bukura ukibaza ngo ni hehe bakagenda nyine bagahura n'ibyo bigeragezo ariko babitewe n'ababyeyi babo ngira ngo aha ngaha icyo nahamya ni kimwe ntabwo bivuga ngo umuntu w'umukene cyangwa umuntu ubayeho nabi wese ashora umwana mu bintu byamushyiraho ingaruka ahubwo n'abo bantu bakennye bagomba kumenya ngo turitwara gute mu bukene bwacu turitwara gute imbere turarengera gute abana bacu muri bwa bukene bwacu niba ubukene ufite ubukene ntabwo urashora umwana muri bya bintu bimugiraho ingaruka cyangwa bizamugiraho ingaruka mu gihe kizaza kugira ngo ukunde bwa bukene bwawe ukunde bugabanuke rero ni ugusaba ko abana ababyeyi bagomba gusobanukirwa n'uburenganzira bwabo n'inshingano zabo ku bana bakamenya n'uburenganzira bw'umwana noneho n'abana bakamenya niba umubyeyi yohereje umwana wenda kujya kujya wenda mu kirombe cy'amabuye kandi akaba yagiye ku ishuri umwana afite uburenganzira bwo kubwira umubyeyi ariko mama nakabaye ndi ku ishuri ntabwo iyi mirimo ndi bujye kuyikora kuko no mu mabwiriza cyangwa mu burenganzira bwacu ni uko imirimo y'ibivunanye ku bana irabujijwe ngira ngo ahangaha rero ntabwo umuntu yakwitwaza ubushobozi bwiwe bukeya ngo ajye gushora umwana muri za ngeso muri bya bintu bimugiraho ingaruka hatirengagijwe ko mu rwanda dufite politike yo gufasha abatishoboye hari za viyuke zituma abantu batishoboye bagira ibyo babona abantu batishoboye bajya muri gahunda za leta ni ukuvuga ngo umuntu utishoboye rero ntabwo akwiye gushora umwana mu bintu biramugiraho ingaruka kugira ngo akunde abone za ndonke si icyo uzazibona mu gihe gitoya noneho ubwo ingaruka zikazaba ndende mu gihe kizaza kuko nk'abana dufite bagiye baterwa inda bitewe n'uko wenda ababyeyi babashakiyemo indonke ubu ngubu ababyeyi ahubwo barimo baricuza bahanganye bikoreye imisaraba ibiri bikoreye umusaraba wa mwana watwaye inda akiri mutoya bakikorera n'umusaraba wa mwana wavutse noneho ubwo na bwa bukene bwariyongereye kurenza uko batekerezaga ko hari igisubizo aha ngaha rero nkaba navuga yuko ntabwo bikwiye ko ubushobozi bukeya bw'umuryango bwatuma umwana aba victime
urakoze cyane bwana mu rwanashyaka kuri ibyo bisobanuro utanze ku murongo wa telefone dufite na okelo ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze gitaguma
ye ni igitekerezo ni ikibazo
ni igitekerezo kandi harimo no kwibaza ku kugira ngo mbaze uwo mutumirwa by'ukuri uburenganzira bw'umwana ntabwo mbona ko buri kubarizwa uko bikwiriye kubera ko mbere tugambe buri kugarukira mu gihugu cy'u rwanda ariko nyamara ntabwo bari kureba hanze uburenganzira bw'umwana abana bari kuva aho mu rwanda nkibaza ahubwo igihe byananiye no kwibaza ese imipaka boda bakoresha bacaho kuki batabanza kuba babakoraho amaperereza bamenye ikibajyanye mu mahanga ushatse kuvuga ko ushatse kuvuga ko hari abana b'abanyarwanda bambuka imipaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko
cyane rwose wenda se mu gihe boda zigikinze muri ibi bihe bimaze gukendera ariko mu bihe byashize boda zigikinguye icyo nashaka kuvuga ni abana b'abanyarwanda baherutse gufatirwa mitiya n'abana b'abakobwa bataragize n'imyaka cumi n'umunani bari mu myaka cumi n'itanu cumi n'itandatu baratewe inda abandi bari ku bagabo b'imyaka mirongo itanu byarasakujwe byasakuje gavumenti ya uganda irabimenya polisi ya uganda irabikurikirana abana bafatiwe aho bita mitiyana disitirigiti bamaze igihe kuri abo bagabo irasakuza ugasanga umwana w'umukobwa w'imyaka cumi n'itandatu cumi n'itanu umwana w'umunyarwandakazi ari ku mugabo w'imyaka mirongo itanu icyo kintu cyateye ikibazo gihambaye cyane mu kibazo cya uganda barabakurikirana ba polisi ikora umukwabo bamaze kumenya ibiri kubera aho hantu baragenda bafata abana twumvise ko baba barabasubije rwanda cyangwa se nabyizeye neza niba barabasubije kuko kubera amakuru yabo ntabwo twongeye kuba twayamenya ariko nanjye nkibaze se uburenganzira bw'umwana kuko bareke kuba bagarukiriza imbaraga mu gihugu bakurikirane no mu mahanga hari abana b'abanyarwanda bahari muri ibi bihugu barimo usanga babonabona hari n'ikindi ushaka kuvugaho cy'abana b'abanyarwanda bari aho bita mu western uganda bari mu bikaju umwana arimo arakamura ibikaju hari abana nigeze kubona bariyo mu bice bya toro bari gukamura ibikaju batangiye kunywa warabye ari abana batoya bari kuva rwanda umwana ukamubaza umwana w'imyaka cumi avuga ati ngifite imyaka cumi n'itanu atari kubera ubuzima bwarananiye umubyeyi aranyohereza ngo ninjye gupagasa kandi umwana ugasanga ari mu mbera mbi cyane ubuzima bubi cyane buteye agahinda akava mu ishuri ugasanga aje gushakira amaramuko mu mahanga ugasanga biteye agahinda bakurikirane bagerageze bamenye abana b'u rwanda kubera nirwo rwanda rw'ejo
ye okero urakoze kuri icyo gitekerezo ngira ngo ni ibyo barimo bakora sinshatse kumusubiriza wenda mu kanya araza gufata ijambo agira icyo avuga kuri icyo kibazo cyawe ariko ngira ngo ubwo bukangurambaga ngira ngo nicyo bugamije hari ikindi kibazo ufite cyangwa igitekerezo mbere y'uko tujya kwa joseph
ndibaza ikibazo cyari cyo murakoze urakoze cyane okero kuri icyo gitekerezo ugire umunsi mwiza aho ngaho muri uganda
namwe murakoze voice of america
ku murongo wa telefone kandi dufite joseph ikaze mu kiganiro muri isanga
amahoro amahoro jeofuri komera cyane muvandi yego yego ngwiki rero
ndabona ari sawa ariko mfite akabazo nshaka kubaza uwo mutumirwa ariko banza umundamukirize arakumva
burya mu kinyarwanda baravuga ngo ibibi n'ibyiza biragendana none urabona nko mu myaka yashize ndabara wenda nko mu myaka nka makumyabiri ishize yego
iryo tegeko rijyanye n'uburenganzira bw'umwana ritara bugwaho cyane abana yego harimo abahohoterwaga ariko abana wabonaga ko bafite ikinyabupfura bahabwa n'ababyeyi babo none aho iryo tegeko ry'uburenganzira bwabo rigumye kuvugwa cyane abana b'ubu ngubu aragira gutya yagenda noneho akaza gutaha bwije igicuku kiniha wamubaza utese we mwana wari uri hehe ariko cyane cyane ndavuga nko ku bakobwa akakubwira ngo aho narindi hose ngo ni uburenganzira bwanjye
ugize uti iri tegeko rirahindura abana ibyigomeke aho kubafasha kurengera uburenganzira bwabo
aha mbese ku ruhande rumwe niko navuga ko ryabaye kwigomeka ugasanga rwose bavuga ngo twebwe ngo ubwo ni uburenganzira bwacu ngo gutahira igihe dushakiye noneho ukareba ukavuga utese mwokagira imana mwe ko umwana w'iki gihe ushaka kumuhana cyangwa kumucyaha akavuga ati ntunkoraho ndajya kukurega mu buyobozi noneho umubyeyi nawe akavuga ati aha reka nkavaho nikoraho ubwo wamugana uburenganzira bw'akabumuha urabona icyo kintu atari cyo kizana izo ngaruka zituma abana bagenda bakajya mu gakungu nk'ako bakajya mu biyobyabwenge akaba ariho bakura n'izo nda zitateganyijwe
muri make joseph uragira uti iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umwana rihurira he n'umuco karande wa kinyarwanda w'umwana kubaha umubyeyi cyangwa inshingano z'umubyeyi gucyaha umwana mu gihe akoze ikosa ufite impungenge ko ubwo burenganzira bushobora kuvamo ubwigenge bushobora kubangamira imibereho myiza y'umwana aho kugira ngo bumufashe
yego rwose aho ngaho niyo icyo nashaka kuvuga urakoze cyane ugira umunsi mwiza mu kanya evariste aragusubiza
sawa sawa murakoze ibihe byiza twihuse reka twakire na rafiki ikaza mu kiganiro muri sanga
ikaze amakuru amakuru
amakuru ni meza twese yego igitekerezo ikibazo
ikibazo mugabo gusa cyerekeye ku kiganiro kubera aho turi ntitubumba kabisa
ni ikijyanye no kumva ijwi rya amerika ni ukugira ngo nyine kugira ngo tuzamenye ukuntu ko bari babafatiye mu ngo ibihano bya mita atandatu kugira ngo bongere samiyane mu gisagara cya bujumbura
ibyo byararangiye hanyuma noneho barabyongera kugeza n'igihe noneho byageze ku rwego rwo kubuza ibiganiro byacu kumvikana ku butaka bw'u Burundi no kubuza abanyamakuru bacu gukorera ku butaka bw'u Burundi ndetse biza no kugeraho n'abantu babuza n'abantu bashobora gutanga amakuru ku ijwi rya amerika ariko nubwo atari cyo kiganiro turimo muri aka kanya nakubwira ko uko biri kose ntabwo inzego zibishinzwe ku mpande zombi nibwira ko zitaraterera iyo ngiyo burundu buriya nihagira igitungana tuzabibamenyesha hagati aho ariko hagati aho ariko mushobora no gukomeza kutwumvira kuri iriya mirongo yo kuri ku mirongo migufi cumi n'icyenda makumyabiri na kabiri aho ngaho mushobora kudukurikira cyangwa se mukanadukurikira abashoboye kugira interineti baka dukurikira kuri interineti nk'uko twabibabwiye tugitangira rafiki urakoze cyane reka twihute duhe bwana mu rwanashyaka umwanya asubize okero na joseph bwana mu rwanashyaka umwana nyanuwanyu
nyirangomwereye ku bitekerezo cyangwa kwibaza kwa okero okero yatanze n'amakuru wenda ngewe nta rindi nshobora kuri buze wenda kuganiraho n'inzego z'ubugenzacyaha tukumva mu by'ukuri ukuri kwabyo kuko kuba hari abana bafatiwe uganda barakingiwe ku bandi bagabo ntabwo nabihagarara ijana ku ijana kuko nta makuru yimbitse mbifiteho ariko turi gukurikirana tumenye neza ibyo ari byo gusa icyo nemeza ni uko ku ruhande rw'u rwanda nta mwana bakwemera ko yambuka ku mupaka ari umwana atari kumwe n'ababyeyi biwe kandi bafite ibyangombwa by'icyo bagiye gukora ahantu bagiye kugira ngo ibyo byo biri kirere biranasobanutse kereka wenda sinahakana yuko hari abashobora kunyura muri za nzira zitemewe zandi bakunda kwita panya bakaba wenda bajya muri ibyo bihugu muri ibyo bihugu bagakorerayo ibyo bintu bavuze cyangwa iryo hohoterwa twita uko ngiye mbyita ihohoterwa kuko umwana w'imyaka cumi n'itanu ntacu aba afite yo kubana n'umuntu w'imyaka mirongo itanu byumvikane yuko wa mwana aba yahohotewe agasambana ni ukuvuga ngo twabikurikirana neza tukareba niba mu by'ukuri ukuri kwabyo tukareba wenda niba hari n'amakuru afite yaza kuri buyaduhe kugira ngo dufatanye n'inzego zacu z'ubugenzacyaha turebe ibi bintu ibyo ari byo turebe n'icyo tugomba kubikuraho kuko nta mwana n'umwe w'umunyarwanda ukwiye guhohoterwa aho yaba rwose ari hose ku isi dufite ubushake cyangwa igihugu cyacu gifite ubushake bwo kuba cyabakora ngira ngo umaze iminsi mwumva abantu nubwo atari abana ariko hari abantu urwego rw'ubugenzacyaha bw'igihugu ribu rumaze igihe ruvana hanze y'igihugu baragiye gukoreshwa imirimo ngira ngo ivunanye cyangwa imirimo mibi harimo n'iyo y'ubusambanyi ariko niba hari abana benshi dufite bari muri icyo gihugu bahura n'ihohoterwa bashobora kuba wenda barajyanye n'imiryango yabo basanzwe ariho batuye ubwo icyo gihe harebwa niba amategeko y'igihugu cya uganda niba hari icyo yakora kuri icyo kintu ariko aramutse ari abanyarwanda bambutse bakagera bagahura n'ibyo bibazo ubwo nanone twareba urwego bambutsemo noneho abantu bakabikurikiranya ariko ntabwo navuga ngo aya makuru nsanzwe nyafite n'ubwa mbere nyumvishe ndetse wanavuze n'ubundi ku bandi bari toro aho ababyeyi babo abana bava mu ishuri bakambuka imipaka n'ubundi bakajya gukora iyo mirimo ivunanye cyangwa gukora iyo mirimo y'indonke yatuma babona ibyo baha ababyeyi babo wenda bitewe n'impamvu runaka ngira ngo aha ngaha none nakomeza gushimangira yuko nta mwana wakwemererwa kwambuka umupaka ngo ajye mu kindi gihugu adafite impamvu imujyanye adafite ibyangombwa bituma agenda iyo bibaye gutyo iyo bigaragaye ko hari ikibazo igihugu cyacu inzego z'umutekano zikorana n'inzego z'umutekano zo muri icyo gihugu abo bana barimo abantu bakabakurayo ngira ngo aramutse ari byo koko twabishyiramo ingufu tukareba n'uburyo abantu bakorana ubuvugizi ku mpande zose ku buryo aba bana batabarwa cyangwa bakavanwa muri ibyo bigeragezo nakwita ko barimo
tutarajya kuri joseph ikibazo cy'icuruzwa ry'abantu mwebwe nk'inzego zishinzwe uburenganzira bw'umwana nta mibare mufite ntabwo hari abana bagezweho nacyo mwaba mufite mu bitabo byanyu
ngira ngo kugeza ubu munsi imibare navuga iheruka y'abana bavanywe hanze baragiye mu bintu by'ibicuruzwa ngira ngo harimo bari abana basaga makumyabiri na batanu ariko nabo ntabwo ari abana ni abantu bari babayeho bakuru ngira ngo ku buryo ntahamya wo kugeza uyu munsi umubare w'abana bakora ibicuruzwa hanze y'igihugu ari benshi navuga ko ari bakeya ariko hari ikindi kintu cyagaragaye kimeze nk'icuruzwa ry'abana imbere mu gihugu nubwo kitarafata intera ndende ariko nacyo kirahari aho usanga umuntu ari i kigali agahamagara nyabihu cyangwa rutsiro cyangwa mu kandi karere runaka ngo nimunzanire akana kaza gukora mu rugo ugasanga hagati hari abantu bameze nk'abakomisiyoneri barinkinga wa muntu ukeneye umukozi na wa mwana wavuye muri cya cyaro akaza agakorera ya mirimo yo mu rugo agakorera wa muntu akirirwa ari kurera abana kandi yakabaye ari ku ishuri icyo nicyo navuga wenda nk'icuruzwa ry'abantu navuga riri imbere mu gihugu ariko nabwo nubwo ritaragera ku nzu urwego hejuru kuko leta yashyizemo ingufu zikomeye cyane dufatanyije turi gukora ubukangurambaga ku buryo nta muntu wemerewe gukoresha umwana mu mirimo yo mu rugo ariko ntabwo ku rwego rw'u rwanda twari twagera ku rwego ruhambaye rw'ibicuruzwa ry'abantu cyangwa ku bantu benshi bacuruzwa ariko nubwo hari imibare mikeya y'abagenda bahura n'ibyo bibazo
nuko rero joseph ati iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umwana rihuriraho n'umuco karande wa kinyarwanda wo kubaha umubyeyi cyangwa inshingano ze gucyaha umwana mu gihe akoze ikosa bikorwa bite bimeze bite
mbere na mbere ndagira ngo hari imvugo abantu biharaje nshaka kugira ngo abantu bumva radiyo ijwi ry'amerika muri aka kanya banivane mu mitwe yabo kuvuga ngo abana bahawe uburenganzira busesuye butuma bigira ibyigenge iyo mvugo ikwiye gucika ni ukuvuga ngo abana uburenganzira nta nubwo ari n'ubwo bahawe uburenganzira barabuvukana umwana avuka afite uburenganzira kimwe n'ikiremwa muntu cyose ngira ngo n'impamvu yatumye habaho amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu habaho ririya tangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ari niryo ryashamikiyeho amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bw'umwana uncrc cyangwa african charter n'andi mategeko ari imbere mu gihugu arengera umwana nuko byari byaragaragaye yuko abantu bakuru birengagiza nkana ko umwana afite uburenganzira nk'ubwo abantu bakuru ariko akagira ubundi bwihariye nk'umwana ukwiye kurengerwa n'abantu bakuru noneho bigatuma umwana agenda hoteza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo bivuze ngo kuba abana barashyiriweho uburenganzira ngo ni ukubatoza kubigira ubwigenge nk'uko nk'uko nabivuze uburenganzira bw'abana bugendana n'inshingano zabo umwana afite uburenganzira ku bintu byinshi cyangwa ku bintu byose nk'uko n'umuntu mukuru bufite ariko noneho hakazaho umwihariko w'uko abantu bakuru bagomba kurengera bwa burenganzira bw'abana nk'umunyantege nkeya ariko umwana akagira n'inshingano inshingano ya mbere y'umwana ni ukubaha abantu bakuru harimo ababyeyi imbere y'ibindi byose abarezi n'abandi bantu bakuru bamuruta no gukunda igihugu no kwiga niyo habayeho ko wa mwana yasuzuguye ababyeyi akagenda wamugana agataha nijoro yagera mu rugo umubyeyi yavuga ngo ngo ngewe ngo ngo ni uburenganzira bwanjye ngo umwana aba yirengagije za nshingano ziwe ahubwo aje yishimwe muri za nshingano ziwe nk'uko natangiye mbivuga turi gutoza abana kugira ngo bamenye uburenganzira n'inshingano zabo bamenye yuko hari imwe mu nshingano zabo bashobora kwica igatuma ahubwo na bwa burenganzira bwabo babubura niba umwana asuzuguye umubyeyi wenda hari ababyeyi barakara akaba yahita amufata akamukubita bikamugiraho n'ingaruka ni ukuvuga ngo umwana aba agize uruhare mu gutuma bwa burenganzira bwe buhonyorwa kuko hari imwe mu nshingano ze yirengagije rero ibi byose turabibatoza kugira ngo abana basobanukirwe ko bafite uburenganzira bakagira n'inshingano iya mbere ari iyo kubaha ababyeyi iyo iyo hamaze kubaha umubyeyi rero wubaha n'ibyo akubwira nkeka nta mubyeyi wakwishimira ko umwana we ataha nijoro saa tanu saa sita z'ijoro cyane nkeka n'umwana wabashije gusobanukirwa inshingano ziwe atagenda ngo atahe ayo masaha nagera mu rugo abwira umubyeyi ngo ni uburenganzira bwanjye bafite uburenganzira bufite aho bugarukira bakagira n'inshingano noneho n'abantu bakuru nabo bakamenya niba abana bari guharanira uburenganzira bwabo ntabwo turi gutoza abana ngo bigomeke ku babyeyi ahubwo turi gutoza abana bamenye uburenganzira bwabo bamenye n'igihe babuharanira byabaye ngombwa ku- nubwo yaba ari umubyeyi ugiye kuhohotera niba dufite ababyeyi bateye abana babo babyaye inda bafite umwana wahuye n'ikibazo cyo cyo guterwa inda n'umubyeyi we yakwirengera gute bagomba kumenya bwa undi bagomba kwirengera n'ababyeyi bakumva yuko niba umwana ari gukora ibintu yirengera batagomba kumva yuko umwana asuzuguye ababyeyi cyangwa hari ikindi kintu yangije cyangwa ngo yishe umuco ni ukuvuga ngo ikintu ikindi kintu imiryango myinshi cyangwa inyuranye iri kugenda ikora nka za save the children n'abandi bafatanyabikorwa ni uko harimo nanone no kwigisha abantu bakuru icyo bita uburere budahutaza mu mashuri bakamenya uburere budahutaza ni iki ababyeyi bakamenya uburere budahutaza ni iki ese nta buryo nakosora umwana wanjye ariko ntamubabaje none se numumenyereza inkoni cyangwa ibyo bitutsi umwirizaho namara kubimenyera nabyo bizagenda hari urugero rumwe nigeze gutanga hari umwana nigeze kubona eh, ari kubwira mama wiwe ati mama ati ngiye kuvoma ati ariko ndabizi ko nimba murankubita kubera ko nakinye n'abana bagenzi banjye nimumanze mu nkubite mbere y'uko ngenda nimba yumve inkoni zamaze guhora ni ukuvuga ngo umwana wageze kuri urwo rwego se kumukontorora biba bigoye niho usanga umwana abana bari kujya mu mihanda kubera ko batari kumvikana n'ababyeyi ku bintu bimwe cyangwa ibindi niyo mpamvu rero inshingano za buri ruhande zigomba kubahirizwa hirengagijwe yuko umubyeyi aravuga ngo umwana arasuzuguye ahubwo ababyeyi bakumva niba umwana ari guharanira uburenganzira bwiwe ko umubyeyi agomba kumenya ni iki ngomba umwana wanjye umwana wanjye barangomba iki impande zombi zifite icyo zigombana ariko bigakorwa mu buryo bw'ubwubahane bigakorwa mu buryo butagira n'umwe buhohotera cyangwa bu- bu- bubangamira
urakoze cyane twakire na daniel
yego yego Eh, ikaze mu kiganiro muri isanga nyarutsa amasaha arimo aratujyana
murakoze cyane ni nsabimana daniel ndi nyamasheke rubaramuga mu mudugudu wa nkomero ni mu burengerazuba bw'u rwanda ikibazo igitekerezo mbere na mbere ndashima komisiyo ishinzwe abana mu by'ukuri yakoze ibintu bigaragarira buri wese ku buryo rwose n'aho turi tu- tubibona ari ahantu hakundaga gukoreshwa abana nko mu nganda mu mirimo rusange nko gusoroma icyayi ariko mu by'ukuri aho bashyiriyeho ubukangurambaga bagiye bamanika ibyapa bibu- bi- bigaragaza ko abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani batemerewe gukoreshwa muri iyo mirimo mu by'ukuri byarakurikijwe ubu ngubu aho usanga aho batanga akazi bakwaka irangamuntu ni urugero rwiza rwerekana ko abana mu by'ukuri bafite uburenganzira barengerwa imirimo ivunanye badakunze kuyikoreshwa mu by'ukuri ariko rero ndacyafite imbogamizi yo kubona abana bakora ibiboyi mumbarize mutumirwa ese ko tubona abana bakora ibiboyi mu ngo z'abantu hari Ibibo- n'aho yewe ibiboyi usanga- ni imirimo yo mu hari rugo.
n'aho usa- hari n'aho usanga umwarimu akoresha umwana mu by'ukuri ukibaza uteze kavuga ngo abana bajye mu ishuri hari ahantu bigiye biri ingero ntoya na ntoya ariko si hose ariko mu by'ukuri haracyari iyo mbogamizi yo kuvanga abana barakoreshwa ibintu by'ibiboyi uga- ugasanga umubyeyi yarabyaye ariko ararererwa umwana n'umwana nyirizina ugasanga ni ibintu ubona bikiri imbogamizi mu mu kurengera uburenganzira bw'umwana murakoze umwarimu akoresha umwana gute daniel
mbo hari ukuntu ba- ba- bari abarimu bigisha nyine ugasanga yarabyaye noneho kubera bari yagiye ku kazi akiyambaza undi mwana yajya umufasha wa mwana nyine mu by'ukuri nawe ugasanga Ah.
amahirwe yo kujya yo kujya mu ishuri arayabuze nari ngize ngo uravuga ko akundi ku ishuri batuma ibintu ngo ejo mu gitondo muzazane ibi cyangwa muzazane imbingo icumi cyangwa igiti buri Oya, muntu rwose azazana ibyo ngi- urukwi ibyo ngibyo nta batabikora Eh, ibyo nabyo mu rwanda cyakaraza kutubwira icyo icyo bivuze urakoze cyane daniel ugire umunsi mwiza yego namwe murakoze reka twakire na claude claude ikaze mu kiganiro muri sanga
Eh, ndabumva cyane yego ye mbere nyamagabe mu murenge wa nkomane mu ntara y'amajyepfo Eh, nyarutsa igitekerezo cyangwa ikibazo amasaha arimo araducika Eh, om- ndabashimiye cyane kubw'ibitekerezo mwabashije kuvu- kutubwira ni byiza cyane ariko imbogamizi zo ziracyahari hari nk'abana uba usanga bakora ahantu hatandukanye hari n'ababa bakora nko mu tubari hari bataruzuza imyaka y'izabukuru abakora akazi ko mu rugo ugasanga bari munsi y'imyaka cumi n'umunani bakagombye kuba bari kwiga tukareba no ku, no ku kibazo yenda kijyanye n'ubukene hari abana bari bato usanga bishoye mu- nko mu buraya ari bato ugasanga nyine ni ibintu bigoye nkibaza ati ese n'iki cyakorwa kugira ngo abo bana babe babasha kuva muri ubwo buraya babe basubira mu masomo ni uko nyine ndi kubyumva urakoze cyane claude umunsi mwiza
murakoze nawe ndabashimiye reka twakire na batista
mwiriwe mwiriwe mwiriwe batista
ndi kigali mu rwanda masaka njyewe ahubwo icyo nabaza kuba wenda abana ikurikirana abana ariko bagakoreshwa imirimo ivunanye ni ukuvuga ababikora kuba batarabicitseho hasi ibihano biba biri hasi bibateganyirijwe cyangwa se wenda ntabwo babasha kumenya ayo makuru y'ahantu abo bana barimo guhohoterwa gutyo ngo bagende babikurikirane
muri make uravuga uti kuki bahanwa ariko bagakomeza gukora ibyaha
niba nta kuntu babitekerezaho yaba ari n'ibihano wenda bidahagije hagafatwa ibindi ibindi iyindi myanzuro ikarishye ku buryo umuntu atinya gukoresha gukoresha umwana muto
aha urakoze cyane batiste kuri ibyo bibazo n'ibitekerezo ushyikirije hano ku ijwi rya amerika
namwe murakoze
bwana murwanashyaka wabyumvise
nabyumvise ngaho rero ugira icyo bivuga daniel ati imirimo iracyakorwa ivunanye abarimu bakoresha abana imirimo ivunanye
ngira ngo byose nabyumvise kuva ku bya daniel kugera ku bya batiste ngira ngo byose byatunaga n'ubundi arawundi y'abana bakoreshwa imirimo ivunanye ahangaha n'ubundi nk'uko abivuze umuntu ukoresha umwana cyangwa umuntu ukoresha umurimo uhemberwa n'ubundi akenshi na kenshi usanga ari umuntu ufite ubushobozi uretse n'abarimu n'abandi bantu rimwe na rimwe bafite akazi kanyuranye usanga aribo bakoresha n'abana ngira ngo ayo makuru tuyafite abantu bakumva ko umwana mutoya wenda ari we urabasha kubakorera ka kazi kubera ko baramufata uko bishakiye bakamuhemba makeya bakamuhemba wenda bagatinda no kumuhemba bakumva nta kintu yakora ariko ngira ngo icyo navuga ahangaha nk'uko natangiye mbivuga hari amabwirizanya ku baminisitiri b'abakozi ba leta n'umurimo ndetse n'itegeko nimero mirongo irindwi na rimwe bare bibiri cumi n'umunani ryo kuwa mirongo itatu n'umwe z'ukwa munani bibiri na cumi n'umunani itegeko ry'abana ngira ngo birasobanutse neza hagiyemo harimo harimo imirimo icyitwa umurimo mubi ubujijwe ku bana ni uwuhe ngira ngo uyu nguyu wo gukora mu rugo n'umwe mu yaje mu mirimo ifite ubukana ku bana inabujijwe cyane harimo imirimo yo mu rugo harimo imirimo yo gukora mu birombe harimo imirimo yo gupfukura amatafari harimo imirimo yo gukora munsi y'ubutaka imirimo myinshi hari urutonde runyuranye rw'imirimo bagaragaje ko hari imirimo ifite ubukana ku bana kandi akaba ari n'imirimo ibujijwe ndetse hagenda habaho n'ibihano harimo ndetse ngira ngo n'igifungo iyo bibaye insubiracyaha harimo n'igifungo harimo kunengwa mu ruhame harimo gucibwa amande ariko ikintu tugomba gushyira imbere ya byose ni ukuvuga ngo guhana wenda ntabwo aricyo gikwiye kuza mbere ahubwo kuza mbere ni ubukangurambaga kugira ngo n'aba bana bere kuba bashorwa muri bya bintu ni ukuvuga ngo niyo mpamvu rero birazwi yuko nta mwana n'umwe wemerewe gukora mu kabari uretse no gukora mu kabari no kukinjiramo nta mwana wemerewe kukinjiramo ariyo mpamvu tuba dushishikarizwa kugira ngo umuntu wese winjiyemo turi kumukeka ko ari umwana tube twamuha irangamuntu cyangwa aba ari kumwe n'ababyeyi biwe nabyo mu buryo bwagenzuwe neza nk'abangaha rero numva icyakorwa cyangwa tugomba gukomeza gukora n'ubundi ni ubukangurambaga kugira ngo abantu bakuru bumve yuko gukoresha umwana ari ikintu kizira ari ikintu kibujijwe ari ikintu gihanirwa noneho ndetse hakagira kugira ngo hari n'abatangiye kujya babihanirwa ariko bagomba gushyirwamo ingufu n'aho bakiri abo bana bakaba bakurwamo tuvuga ngo ntabwo tumenya amakuru amakuru tuba tuyafite twabikozeho ubushakashatsi inzego z'ibanze zose zifite amakuru y'uko zigomba kumenya ahantu hose hashobora kuba hari umwana ukoreshwa ya mirimo ivunanye ndetse bakabigira uruhare mu guhana ababikora numva ahangaha icyo tugomba kureba ni ukureba uburyo ki aya mabwirizanya ku baminisitiri ahari iri tegeko ry'umwana ni gute riri gushyira mu bikorwa kugira ngo ba bantu bose bamenye ko gukoresha umwana ari icyaha cyangwa ari ikintu kizira babe babihanirwa ababigaragayemo nkaba numva rero tuzakomeza gushyiramo ingufu dufatanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe abana ndetse n'abandi bafatanyabikorwa ku buryo umwana azagira uburenganzira bwe akabwinjoyinga uko byifuzwa cyangwa uko bwagakwiye ariko nanone hano abana bakamenya yuko nk'uko natangiye mbivuga bakamenya nabo bwa burenganzira bwabo niba tuzi yuko umurimo wo gukora mu rugo ari umurimo mubi umwana agomba kuba abizi waba ugiye kumukoresha akavuga ati ariko nubwo uri kunkoresha wenda unampemba kubera ubukene bwacu ariko menya ko uyu murimo ndi gukora nanjye nakabaye ndi mu ishuri nanjye bishobora kumugiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero nkaba numva abana babashije kumenya ko mu by'ukuri nabo ari abagomba kwinjira mu rugamba rwo kwirengera n'ibi byose bizagenda bicika batesita ati twongere ibihano kugira ngo abantu bumve cyangwa tubireke
ngira ngo wenda ntange nk'urugero none se nk'iki cyaha cyo gusambanya abana harimo igihano cyo gufungwa burundu ariko abantu barakomeza bakabikora numva kongera ibihano ntabwo ari cyo cyihutirwa cyane ahubwo ni ukuvuga ngo niba se dushyizeho ibihano wenda umwana wamaze guhohoterwa icyihutirwa cyane ni ukongera ubukangurambaga butuma ba bantu bashoboraga kuba bajya muri za nzira batabikora ariko noneho n'ababashije kubikora bakaba bahanwa mu buryo bw'intangarugero cyangwa bakaba banakwerekwa abandi kugira ngo na bya bintu wenda babe babicikaho ariko numva ingufu zigomba gushyirwa mu bukangurambaga buri ruhande rukamenya icyo rukwiye gukora buri mwana akamenya icyo akwiye gukora mu kwirengera igihe ahuye na bya bibazo noneho n'abantu bakuru bakamenya ni iki tugomba bari abana bacu ikindi kintu abantu bagomba kumenya ni uko burya umwana ntabwo ari uw'umubyeyi gusa umwana buriya ni uw'igihugu niyo mpamvu hasabwa ko buri muntu wese agomba kuba ijisho ry'umwana ahantu ubonye umwana ari gukoresha imirimo yo mu rugo ukabimenyesha inzego z'umutekano ukamenyesha ribu ukamenyesha inzego z'ibanze zikwegetse ariko uriya muntu nubwo akora hari hariya ngenda abona ari umwana ntiyakabaye ari gukora ahubwo yakabaye ari mu rugo ni ukuvuga ngo ntabwo dukwiye natwe abakuru gutererana abana ngo twumve yuko abana n'ubundi bagomba kwirengera cyangwa bagomba kurengerwa n'ababyeyi bose umwana ni uw'igihugu buri wese agomba kumenya ko hari ijisho ry'umwana aho ariho hose
umunyarwanda ati nta muzindutsi wa kare watashye ku mutima w'undi uwo mugani unyibutsa ibintu wigeze kuvuga uti hari n'ihohoterwa ribabaza umutima ihohoterwa ribabaza umutima ntekereza ko ari ikintu kigoye kugira ngo bimenyekane bwana murwanashyaka
ni ikintu kigoye ariko twebwe tubasha gusobanurira abana uburyo iryo hohoterwa riba rimeze noneho kugira ngo abana nibumva yuko bahozwa ku nkeke n'ababyeyi babo bakumva ko abana birirwa batukwa babita amazina babagereranya n'ibikoko cyangwa ibindi bintu bidafite umumaro bituma umwana yiyumvamo ko nta kamaro afite muri sosiyete abo bana bagomba gusaba ngira ngo ndetse no mu itegeko rishyashya ry'umwana havugamo yuko uyu mwana wazwa ku nkeke cyangwa ahabwa bimwe muri ibyo bihano bibabaza umutima yabashije kubigaragaza wa mubyeyi arahanwa kugeza no ku gifungo ngira ngo cy'amezi atatu kuva ku kwezi kumwe kugera ku mezi atatu cyangwa agahabwa imirimo ifite igihugu akamaro ngira ngo rero ubu ngubu nibyo turimo kugira ngo abana basobanukirwe ngo ihohoterwa rikorerwa umutima riba rimeze gute niba ryari niba nahuye naryo hohoterwa ribaza umutima kugira ngo nzahozwe ku nkeke umutima w'abanaturika nzitabaza izo nzego kugira ngo bya bintu mbashe kurengerwa kuko nk'abana benshi tugira baza mu mihanda usanga rimwe baganije bakora ati ngewe impamvu naje mu muhanda bahoraga bantukwa bangereranya n'ibintu bidafite umumaro nanjye aho bigeze nkumva nta n'ikintu maze muri rwa rugo mpitamo kwigira mu muhanda niyo mpamvu rero abana bagomba gusobanukirwa ihohoterwa ribabaza umutima ni irihe ariko n'abantu bakuru bakarimenya bakamenya ngo guhoza umwana ku nkeke ni ukumwica mu mutima no kumwica mu mutwe ni ukuvuga ngo abana bagomba korerwa mu buryo butabahutaza bagasobanukirwa ibyo bagomba gusobanukirwa ariko hatabayeho kubahohotera muri bwa buryo bumwe cyangwa ubundi
nk'igihe umubyeyi abikoze mu bujiji nawe ataragize amahirwe yo gusobanukirwa n'ubwo burenganzira agakura atyo akaba yabwira umwana ati natwe twarakubitwaga ngomba kugucyaha cyangwa se akamubwira nabi shaho uzaba imbwa cyangwa se bizagenda gute igihe umubyeyi abikoze mu bujiji mu kutamenya mu mwubahiriza rya hame ryo kuvuga ko kutamenya amategeko bitabuza guhanwa
ubundi ampe simpe itegeko rihana n'umuntu utarizi ni ukuvuga ngo iyo byabaye ngombwa arahanwa ariko icyo dushinzwe nk'uko nabivuze ntabwo ari uguhana cyangwa igihugu cyacu kimirije imbere ntabwo ari uguhana ahubwo ni ukumenya ngo ni gute wa mubyeyi utazi uburenganzira bw'umwana arafatwa kumenya ni gute wa mwana arabasha kuvugana n'ababyeyi biwe akababwira uburenganzira bwiwe ababyeyi bakamenya kubwubahiriza niba ubundi baravuga ngo ikintu umwana ahuye nacyo mu butoya kiramukurikirana paka mu bukuru niba umuntu uzareba kenshi na kenshi n'abana bakubitwa mu rugo niyo ari gukina n'abandi bana bagenzi be niba abana baba bari gukina wajya kubona mugenzi we yaba amwaka umupira ukabona umwana amukubise nk'umugeri cyangwa ikindi kintu kiramubabaza uvuga ngo kwa kundi abaho mu rugo ni nako abaho no muri kominote ni nako azakura niyo mpamvu rero ababyeyi nabo bagomba gusobanukirwa yuko ubuzima bubi babayemo batagomba kubwitura abana babo ahubwo bwakabaye bubabera intambwe uvuga ngo twebwe niba twarahohotewe nkaba nanjye ndi gukura numva nahohotewe uyu mwana wanjye nawe nimuhotera azakura nawe ahohotera abandi cyangwa ahohotera abaturanyi ngo rero hagomba kujya hagomba gusobanurira abantu bihagije uburenganzira bw'umwana ndetse n'abana bakabimenya ku buryo bajya babiganiraho n'ababyeyi babo
bwana evariste mu rwandashyaka urakoze cyane kuri iki kiganiro uhaye ijwi rya amerika n'ubutaha nitugukenera tuzagutumira uzatwitabe
murakoze cyane nzabitaba
dushimire kandi namwe mwese mwateze amatwi ijwi rya amerika cyane cyane abatanze ibitekerezo ababajije ibibazo mwese turabashimiye cyane ko mwagize uruhare muri iki kiganiro nshimire kandi na bagenzi banjye bari ku buhanga bw'ibyuma fatu arimasi karara n'uwo bafatanyije jye mwari kumwe ndi jeffrey mutagoma ndagira nti mukomeze kugira umugoroba mwiza